ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi kuri facebook kuri aderesi yacu uh, radiyo yacu no kuri site wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mushobora rero kutugezaho n'ibitekerezo mukoresheje aderesi yacu ya email ariyo radiyo yacu arobaz gmail akadomo komu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma ndabasuhuje mwese mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika
muri Isanga muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika ikindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti bakunzi b'ikiganiro muri isanga nongeye kubasuhuza n'abaha ikaze mu kiganiro cyanyu uyu munsi umutumirwa wacu ni umuhanzi w'umunyarwanda uzwi cyane mu mateka ya muzika mu rwanda amaze hafi igice cy'ikinyejana aririmba anacuranga nyamara ijwi rye n'uburyo akiranura imirya birimo icyanga kingana cyangwa ari byo gisumbije uko yabikoraga mu myaka ikabakaba mirongo itanu ishize kuvuga indirimbo ze zakunzwe cyane cyangwa zamenyekanye kurusha izindi biragoye kuko usanga buri imwe yaramenyekanye ukwayo kandi mu bihe bitandukanye amaze gusohora alubumu cyangwa se indirimbo zikubiye hamwe mu byiciro birenga cumi na bibiri buri kimwe rero kikaba kirimo indirimbo hafi ngira ngo nk'icumi bivuze ko zibarirwa mu magana zimwe rero mu zo turi buvuge hano ni nka rubanda kwiyumanganya kigali sarigoma kavukire mukamusoni abubu n'izindi nyinshi zagiye zikundwa yabaye umunyarwanda wa mbere wasohoye kasete y'indirimbo z'umwimerere abumwe mu bahanzi baharaniye ku itegeko ry'u rwanda rigena uburenganzira bw'umuhanzi ryo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu ryubahirizwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane no mu bihumbi bibiri na gatanu yabaye umwe mu bantu bari bagize akanama gashinzwe kuvugurura iryo tegeko nubwo kimwe kandi n'ahandi hose mu isi ya muzika ibintu bigenda bihindagurika buri kanya ni umuhanzi ufite ibihangano by'umwimerere kandi bidasaza mu bikombe yatwaye harimo icy'abahanzi baririmba ku giti cyabo mu iserukiramuco ry'amahoro ryabaye ku gisenyi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu mu mwaka ukurikiyeho yegukana igikombe cy'iserukiramuco ryabereye i pyongyang muri korea mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe ari pari mu bufaransa yashyizwe mu rwego rw'ibihangange mu by'ubugeni n'ubuvanganzo akora n'ibindi binyuranye tutarondora muri iki kiganiro ubu akomereje ibihangano bye mu gihugu cy'ububirigi aho tuvugana ku murongo wa telefoni kuri iki gicamunsi bwana masabo nyangezi nguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
komera komera jofure uraho neza yego yego murakitse aho aho mubiryi
uvuze amateka rero numva nyibukije tumwe mu tuntu naribagiwe ariko nyine ubwo muba mubisoma byanditse ahantu nibyo
ubuzima bwawe aho bugereye sinabuvuga bwose kuko buracyanajya mbere kandi niko twese tubyifuza burangwa na muzika bityo bikaba bitanyoroheye kuvuga ibintu byose bikubiye mu gice cy'ikinyejana mu munota umwe nk'uko maze kugerageza kubikora ariko reka nkusabe noneho ugire uko wibwira abakunzi b'ikiganiro muri isanga mu buryo bukunyuze
ese ugira ngo yewe n- navugamo bike bike ariko eh, genda aho ndi mfite eh, ndi mu zabukuru ubu ngubu niko nibara
ko mbona Eh, ko mbona ugifite agategera
Eh, ariko mfite imyaka mirongo itandatu n'ine ubu ngubu
Mm.
ubona kuvuga inshuro ebyiri mirongo itatu kongeraho akandi kantu Eh, ariko eh, ndacyahumeka kandi ndacyakunda muzika Eh, ndetse iyo munsabye nko kuvuga nk'uku nguku eh, ku bihangano na- nagiye nkora hirya no hino eh, mba numva ari nk'igihembo nanone ki- kiyongereye ku bindi Eh, ubundi rero eh, mba mu gihugu cy'ububirigi Eh, nkaba nkomeje no gukora muzika eh, mu rwego mu nzego zinyuranye nako kuko eh, hari ubwo mbajya bantumira eh, nk'aho ngaho iwanyu nari mpari umwaka ushize mu kwezi kwa kwa karindwi Mm.
Ni akahe gatoya cyane ariko narahanyuze eh, ducurangaho gakeya n'abasore baho ngaho hanyuma ndongera ngera no mu mujyi wa new york kugira ngo ndebe eh, najyaga ntembererayo cyane mu rwego rw'akazi Eh, voilà nuko ni ukuvuga ngo muzika mbese ni ni ni eh, ni icyo bita fil conducteur mu gifaransa cyangwa se akadodo ka- ka- kayobora mbese ubuzima bw'umuntu Eh, ngira ngira ngo nacyo kizasigara ntituba tutakinariho Eh, ntabwo bazita ku madiplome ya n'ubuhanga twari dufite muri za univerisite na za koleji ariko bazi- bazita ku butumwa twagiye dutanga eh, mu ndirimbo eh, no mu bihangano Voilà.
Mm.
ubwo se sinabandikiye ukaza ku mbaza noneho gahoro gahoro abona gusubiza Eh, nibyo turacyakomeza n'ubundi turacyari kumwe uvuze uti nari aho ngaho mu mwaka ushize kandi koko nibyo waganiriye na mugenzi wanjye thomas kamirindi Nde- Yego.
re- reka nkwibutse akaririmbo waducurangiye kuri gitari yawe uri hano muri studio
rwanda ngobyi yaduhetse reka tukuririmbe tukuratira abatakuzi uri igitego tuje mu kuvuga ibigwi mu ruhame rw'amahanga tuje mu kuvuga ibigwi mu ruhame rw'amahanga Ohoho. rwanda rwa kanyarwanda mvuka ni wowe nasanze nsangura igitego nsangurirwe muteye neza
ye nuko rero karakomeza kagakomeza ndumva mm, iyo niyo wacurangiye hano hano rwose nyine muri studio eh, uri kumwe na mugenzi wanjye thomas kamirindi ndibuka ko wavuze uti iyi ndirimbo niyo iza ku isonga mu ndirimbo z'urukundo nacuranze mbega na- na n'ubu nta kirahinduka iyi ndirimbo iracyari ku isonga mu z'urukundo waririmbye
yewe no uretse ko no kuza ku isonga numva ahubwo mbonye nka kuriya abantu bajya bagira za orchestre nyinshi kandi twigeze no kubigerageza hano i buruseli Mm.
mbonye abantu banshyiriramo instrument zose ndetse ibikoresho byose uko nabitekerezaga nyihimba Mm.
eh, nakumva nezerewe noneho tugakora eh, tukayifata amajwi eh, mbese ikaba ari finali ibyo ngibyo byose byaba- byashimisha Eh, ubundi hari harimo akorudeon hari harimo na na violon zikinwa n'abantu b'abahanga na na gitari ya base ikinwa n'umu n'umusore w'umuhanga uh, w'umunyarwanda umuprofesiyoneri Eh, voilà ariko nyine ubwo ha- hakazamo na na- na twa percussion nyine tw'intoki eh, eh, mo- mbese yari orchestre yari muri orchestre kandi eh, icurangwa mbese live eh, abantu ku buryo bahita bayibona ba- bakana- ndetse bagatanga n'amashyi bakareyagisa iri no kuri youtube nayishyizeho kwemeza gutyo ubwo niyo kuri jyewe niyo ndirimbo rwose numva eh, ndayumva n'ubu nkazana urumeza kubera ko i- ibivuga ibintu bi- bivuye kuri roho yanjye rwose Mm.
bara numvise m- no mu buryo wayicuranze hariya kuri youtube ubanza ukayicuranga nko mu buryo bwa kera hanyuma ukaza kongeramo akantu k'ibakwe ko- ko- k'injyana yihuse kugira ngo abantu banyeganyege niba bashaka kuzanyeganyega uriya ariko biriya ni ibintu- biracyari umushinga ntabwo irafatwa muri studio neza eh, ku buryo buram- burangiye Mm.
Rwanda. iyo ndirimbo rwose rwanda rwa kanyarwanda kandi eh, iravuga ibyo ivuga um, mbese amagambo yayo ni ibintu biz- nkeka bizahoraho nta nta makimbirane bishobora gutera Eh, ni ibintu by'urukundo rw'igihugu cyacu kandi nyine eh, kikaba rwanda rwa kanyarwanda Mm. iriya niyo waririmbye mu minsi yo hambere nubwo n'ubu ukiririmba ariko bwana masabo muri iki gihe nta ndirimbo usohora nyinshi z'urukundo nk'uko wabikoraga mbere
si ziri- zirimo zirimo hari indirimbo nakoze ndi ku karubanda hariya indirimbo z'urukumbuzi z'urukundo zigiye zirimo Eh, ha- ndetse erega nta nubwo ntabwo umuntu ava ku ingingo zigenda zihinduka zi- ziyongera ku zindi ariko ntabwo mbese bigize ireme rya- ry'ubuhanzi bw'umuntu burya birakomeza akaba ari ari nka eh, aho avana mu- ku gicumbi avanamo avanaho eh, eh, nyine ubuvanganzo eh, ntabwo bihinduka rwose yenda hagenda hiyongeraho ibindi ariko ntabwo ubwabyo bihinduka eh, burundu Mm. muzo umaze iminsi ushyize hanze muri iki gihe harimo imwe yabaye nk'intera amatsiko yitwa rudasumbwa icuranze mu buryo bw'inanga ngira ngo ni sinzi niba ntibeshya nibwo bwa mbere numvise ucuranze indirimbo ikoze mu buryo bw'inanga Mm.
Eh, reka tuyisogongeze abumva ijwi rya amerika hanyuma mu kanya turayivugaho
yego
bagenzi ka narapfuye bagenzi ka narapfuye naguye karubanda mpindutswe na rubanda ku itariki munani ukwezi kwa munani umwaka icyenda nine nine nine bagenzi kanarapfuye bitabye abakurambere uwo mwumva si yewe ni igicucu cyanjye gihuhera mu muriro gihuhuta mu muyaga cyangara ku misozi ni nimba munarapfuye bagenzi kanarapfuye napfuye nzira amateka napfuye nzira amatayi naguye karubanda naguye kure y'iwacu nabize umuzima wanjye azaruye iterekera azaruye iterekera akariro gahotera akariro gahotera akayaga gahuhuta akotsi gahemerema ako gacu karembera akababi kaguruguruka agafura kameze imyaka izuba ry'akayagirizo akanyoni kajwijwita n'igihe n'igihe n'igihe n'igihe bagenziga narapfuye nanze gupfa biranga byanze mbebera urwaje yesi nagize imana yo kutitaba imana bagenziga narapfuye genziga narapfuye ariko ntapfa nagira
ndi rudatsimburwa ku rugamba ngambiriye kujya mbere intambara ndwana simpangana n'abatinya ingenda ku isonga ry'intwari nkaba rudusumbwa rwa nyangezi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iyo ni rudasumbwa ya masabo nyangezi bwana nyangezi uti narapfuye bishoboka bite ko waba warapfuye kandi uririmba
none se urumva ntarimo kuvuga nk'u- nk'umuzimu ntaravugaga nk'umuzimu nongorera Ni- niyo mpamvu wongorera buriya oya buriya reka wenda no, ko- iriya ndirimbo yari nka nka kantu ka fantezi ko ku- kugira ngo nganirize abantu twabanaga muri perezida yo ku karubanda hariya Eh, twabaga tu nayihimbye rwose ari muri ari icyo ngamije ariko nanone nkabona hari ahantu hari- ha- haba twahitaga ngo ni mu gihugu cy'urwiba- urwibagiriro ni ukuvuga ahantu umuntu yibagirana ukajyayo uka- ukibagirana nyine ubundi buzima hanze bugakomeza ariko nyine ntamwe mukagerageza kwirwanaho kugira ngo eh, muticwa n'agahinda kandi mufite eh, n'ibindi bibazo bi- bigeretseho ubwo rero eh, icyatumye nyikora gutyo muri ubwo buryo eh, mbere na mbere iriya si- ntabwo ari inanga mu by'ukuri ni- ni imigozi minini ya gitari Mm, ni imigozi minini ya gitari iriya minini eh, yo hasi mm, ivuga amajwi yo hasi Eh, hanyuma eh, nanone eh, iyo iyi inganzo ni ni indundi ni indundi na- nashatse kwigana kuri abarundi bagiraga bongorera inanga mm, eh, ngo bagira ngo ngo bagira ngo hatagira uza kubumva eh, kandi bakabavuza ibintu ariko nanone eh, babivuze byitwa ko ntawe uri bu- bumve bongoreye mm.
abo babwira Eh, ubundi ni ni uko ngo intanga z'ikirundi urazizi zimeze gutyo yego ni ubwa mbere uzumva oya narazumvaga nkiri umwana cyane nyinshi eh,
bikaba rero ari navuga ko ari sitile mbese eh, y'umwimerere wa- w'ikirundi ariko ubwo nayifashe dore ko twari turi na- na na hafi y'umupaka w'uburundi bariya karubanda ni ni muri butare nuko nyine mbi- mbi- ariko muri rusange ni ikintu cy'ikiganiro nashakaga ku- kugeza ku ba- ku bantu twabanaga eh, ahubwo ndetse ba- bakanaseka cyane bana- ndetse n'abasirikare ba- binjiyemo baje kumva ducuranga ukabona ko biba- bibashimishije bagaseka baka wa mugani bakagororoka bakaba banatu- banatuha eh, mbese badufata neza kurusha uko uko baza ba- ba- muri rusange bahanganye n'aba- n'abari muri pizo ni ni uko- ni- ni muri urwo rwego nayikoze ariko nyuma ikeneye abantu hano gutya numva ba- barashaka kuyishyira mu mu rwego ngo rwa za blues kuko wa mugani blues y'ikinyarwanda urabona eh, muri rusange n'inanga zikora zi- zikunze gukora gukoreshwa muri ubwo buryo Eh, na- ngewe nta nubwo mbitindaho cyane nda- ndaririmba nkanacuranga hanyuma abashinzwe kubisesengura bakaza bari babasesengura bakavuga bati iyi ni jari iyi iyi ni jari iyi gutyo voilà
Mm, ariko irimo n'amagambo akomeye hari aho ugira uti akariro gahutera akayaga gahuhuta akotse gahemema agacu karembera akababi kaguruguruka ugakomeza uti nige nige nige buriya washakaga kuvuga iki
urabona hari umunyafurika ukomeye cyane mu tugenderaho umubare w'abantu bo muri afurika dore wese wanditse ngo ngo abapfuye ntibapfuye ngo abapfuye ntibapfuye remo umusopamo iriso akavuga nyine ahantu bari ahantu bigaragaza cyangwa se yemera ko bigaragaza muri ako kayaga muri ako nagiye nongeraho n'utundi tuntu mu muriro uhutera umuriro uhutera ariko no mu kinyarwanda n'ubundi bajyaga bavuga ko ari za roho za ba sogokuru zije nyine kutwereka ko bari aho ngaho hafi aho ngaho ko cyane cyane iyo mubatekereje noneho bakarushaho no kuba hafi rwose kuko baba bagarutse muri mu bwenge bwacu no mu biganiro
ubwo se rero niwe nahereyeho
washaka guca amarenga se kuko nta n'ubwo buryo unayirangiza usoza uvuga uti ariko napfa nagira ugashyiraho akitso ariko ntugire icyo uvuga
iyo nyine none shyiraho ikivugo ikivugo kiriya kivugo nacyo ni nko gusinya ariko ntabwo iyo narangije kuvuga ko byatunganye nyine ubwo kuko nitabye imana urumva ntabwo nari kwirirwa mbitindaho ko mbese ubundi hari ikindi wumva nari kongeraho si ikindi nyuma yo gukora sinyatire
natekereje ko hari uvuga uti napfa nagira wenda kukongera ngo wari umaze kuvuga uti nayihimbye ndi hariya ku karubanda ugasa n'uca amarenga uti nabwakira bwazajya gusa n'impongo nzasohoka ntabwo nzakomeza kuguma hano
wina ibyo byinshi ibyo bikubiyemo bikubiyemo ni umuntu aba afungiye aho noneho ubundi abantu bakatekereza uko irangira buri wese buriya n'indirimbo zose niko zigenda burya umuntu yumvamo n'ibyo yanashatse ariko kuba nararirimbaga kuriya bivuga ko nyine hari n'izindi ndirimbo buriya zihari zagenda uzumva gahoro gahoro zisa naho zahimbuwe kera kandi narazihimbaga icyo gihe nkirimo ariko nkabasa naho mvuga ko kera tukiri mu mu gifungo ugasanga hari icyo bita anacronisme mu gifaransa ariko ari uburyo bwo kugira ngo ndwanye igitekerezo cy'uko umuntu ashobora gupfiramo kuko agapfiramo akibagirana
imwe muri zo turayifite ahangaha turaza wenda kuyicuranga yitwa kanama ariko abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika barimo baratelefona ari benshi barashaka kukuvugisha kugira ibyo bakubaza cyangwa se kugira icyo bavuga kandi iki kiganiro ni icyabo n'ubundi none nyemerera twakire umukunzi w'ijwi rya amerika wa mbere witwa gaspar ikaze mu kiganiro muri isanga gaspar ariko telefone yawe ndumva itavuga neza niba uri hafi ya radiyo ugerageza kuyigabanya urahagana he gaspar
ndi mu gihugu cy'u rwanda umurenge wa gashora
gabanya radiyo gabanya radiyo komeza ni igitekerezo ni ikibazo
You have gaspar ntabwo tubashije kumubona reka tujye ku bw'imana ku bw'imana amakuru amakuru
nitwa kubera imana neri sabine ku mbuga nkoranyambaga amazina yanjye bwite nitwa nisabwa abduru
rambaramba abduru we mu gihugu cy'u rwanda mu karere ka gasabo umurenge wa rusororo ku isumo rya ruhanga nuko rero
bwana munyamakuru mbangije gushimira abateze radiyo ijwi rya amerika amatwi mbonereho no gusuhuza amasabo nyangezi ese natangira mbaza amasabo nyangezi ariho koko turi kumwe live kuri radiyo cyangwa sinzi ukuntu muba mwabigenje nshaka kuvugana nawe nagusubiza arahari
bwana masabo muraho neza uje nkakwereka inkovu wa mugani ni ukuzashyiraho televiziyo tukajya tuganira gutyo batubona imbonankubone ndahari ndahari ndahari ndahari ndacyahumeka
nishimiye kukumva kuko bimwe mu bihangano byawe turabikunda nk'abanyarwanda gusa najyaga nibaza ese masabo koko nk'uko twumva ibihangano bye abaho cyangwa yaba yaritaye ariko ngewe ntungwe no kumva ukihumeka umwuka w'abazima ibyo turabishimira imana ikindi natangira mbaza ese ubona itandukaniro ry'abahanzi b'ubu ngubu n'abahanzi ba kera ubona harimo irihe tandukaniro tugiye no mu bicurangisho byanyu bya gakondo ubona ari irihe tandukaniro ku buryo abahanzi b'ubu ngubu hari icyo bagenda babigiraho ikindi kuri iriya ndirimbo yawe mutima ukeye nagira ngo nkwisabire utava muri sitidiyo utaturirimbiyeho mutima ukeye nimba urayizi kundusha sibyo ibihangano byawe turabikunda iriya ndirimbo buri gihe iyo mbyutse nyifite kuri memori kadi ntabwo nshobora kwinjira mu kazi iriya ndirimbo ntayicuranze ahantu hashimisha naho ahantu ugera ukavuga ati imvura yagwaga i kigali nibuka iryo joro imizi itemba la la la la la aho hantu iyo hageze wumva umutima wanjye uguwe neza cyane murakoze urakoze cyane abduru rwose kuri ibyo bitekerezo reka buriya mu kanya masabo aragusubiza wenda n'ibinakunda araza gusuhuza gitari ye twumve ariko reka tubanze twakire na mutabazi noneho abasubirize rimwe mutabazi uranyumva ye mutabazi ubanza adahari reka urahagana he mutabazi
mutabazi ni mu murenge wa bumbogo wo mu karere ka gasabo ndi i kigali ye ngaho rero komeza ku ijambo ntabwo bishobotse imirongo ya telefone ntabwo irimo kutubanira ariko ariko turi kumwe n'umutumirwa wacu masabo nyangezi abdul ati uwo mugabo koko arahari niwe cyangwa mwadushyiriyeho amajwi y'undi muntu hanyuma anakubaza ibibazo akanya n'akawe musubize
namusobanuriye ko mpari koko kereka ubutaha nimushyiraho amajwi mu buryo bwo sinzi ko muzabikora mu ikoranabuhanga tukajya tuvugana turebana ariko ndahari ndahari ndahari reka noneho ngerageze gusubiza wenda muri makeya biriya kiriya kibazo abajije icya mbere kiriya kirebana n'itandukaniro itandukanirizo ry'abahanzi n'ubu n'aba kera ntabwo ngewe ngira amakimbirane mu mateka gutya ngewe mbona ko uko ibintu bigenda bisimburana kimwe gihera ku kindi kigahereza ibindi ibihe nyine bigaha ibindi ni ngombwa rwose kuri yewe nta ngorane zihari bitabujije ko tugenda dukomakoma iyo tubona hari nk'ibintu bifashe intera wenda dushobora kubineguraho gakeya ariko ntabwo ntiwahagarika nk'ikoranabuhanga tuvuge ririho ubu ngubu ntabwo rihagarika ngo dusubire dusubire nk'uko twari tumeze muri za mirongo irindwi tugishyira indirimbo za mbere kuri radiyo y'u rwanda ubu ngubu na radiyo zabaye zayunguruye icyo gihe radiyo yabaga ivuga idasuma ntabwo byakoraga umuntu ntiyashoboraga no kubitekereza radiyo rero isambira nka kuriya barundi babyise isamiriza wakora ni urugero ko no muri tekinoloji ibintu bigenda bihinduka ariko rero mu byerekeranye n'inganzo kera rwose mbona anyuzamo nkabona bariya basore bazamuka muri ino minsi harimo rwose abantu b'abahanga cyane ndetse harimo n'abakobwa batangiye kuzamo ubona ko rwose hari abo tujya twumva kuri za rezo sosiyo tukumva bafite ubuhanga buhanitse bwo hejuru mu byerekeranye n'ibisigo ibyo byose ntabwo umuntu yabikora na zeru ni ukuvuga gusa ngo hari igihe kiba kigeze hakinjira ibintu byinshi noneho abashinzwe kubisesengura bakaba aribo bavuga bati hariya ni tugabanyeho gatoya cyangwa se tunoze hariya ariko cyane cyane ntabwo ntabwo ntekereza ko umuzika usubira inyuma kandi ntabwo ntekereza ko umuririmbyi w'ubu ngubu yaririmba nka rugamba cyangwa yaririmba nka nka ba nkuru nziza batubanjirijeho gatoya cyangwa ni kimwe natwe ko ubwabyo amakompiyuta ariho ubu ngubu hari ibintu byinshi yoroshya ariko ntibibuza ko habonekamo n'inganzo nziza rwose zimeze neza ubwo ni ukuvuga ngo niba afite nk'ikintu aneguye ku ndirimbo runaka ashobora kujya impaka na nyir'ubwite noneho akamubwira ati hano ariko turabigira noneho nabo bakanumva n'impamvu umuntu aba yahimbye ibintu bimeze kuriya ntabwo ari ibintu byo ku umuntu yavugiza induru ngo biracitse ngo umuco uracitse oya ntabwo ari uko nguko mbibona yewe icyo ni cyo kibazo cya mbere yarabajije kijyanye n'itandukanirizo ry'abahanzi ba kera n'ab'ubu ngubu nkomeze komeza kugira ngo twakire ben na samuel nabo bari ku murongo barategereje
naho indirimbo muti mukeyo nitubona akanya ndareba niba mfata gitari nkacishaho gatoya ariko urumva nabyo biraca muri mikoro ya ya telefone sinzi niba aricyo bitanga cyane ariko ushobora no kubaha iriya mirongo biriho kuri yutube ababishoboye bakazajya babyumva tugerageza kuzinoza neza no kuzishyira mu majwi ashimishije reka noneho twakire ku murongo wa telefone ben ikaza mu kiganiro muri sana mwego ndabahaye mwiriwe amakiga umushinga ntayo ni ukuri n'amahoro tuguwe neza aho duherereye uri hehe
ndi neza na neza i bujumbura
hari duga ku ijambo none
yego ni ubwa mbere na mbere nashaka ndabashimire nshimira n'umutumire
arakumva
hanyuma ikigira kabiri nawe nashaka nse n'uwumubaza intererano yoba afise cyangwa iwe nyine yoshikiriza kuko turiho turaraba abo bantu ba kera muri make b'inzobere mu muziki ni abantu usanga baririmba indirimbo ziryoshye cyane zikundwa meme zimaze n'igihe kinini cyane zarasohotse ugasanga nk'indirimbo yasohotse mu mirongo irindwi iravuzwa hanyuma ego nicyo namusaba mbuga ukuntu bivuga ati none n'aka gatererano yoha barumuna we b'abarundi cyangwa abanyarwanda n'abandi nyine bo muri eyase muri rusange kugira indirimbo zabo nk'inyuma y'imyaka itanu kuko kenshi nkunze kubona indirimbo nyinshi zisohoka zikavuma burema zikavuzwa cyane nk'ukwezi kumukajya usanga kandi zari zakunzwe cyane muga ntizisubiye kuzo ziraca nko ku maradiyo nk'izo zarimbwe n'abo ba kera icyo kintu kubera yogira nte akabaduha nk'impanuro cyangwa akaraba ukuntu abo barundi cyangwa abanyarwanda cyangwa abakongomani bose muri rusange ukuntu bosohora indirimbo zikamara igihe kinini zivuzwa zigakundwa okay urakoze cyane ben reka twakire na samuel noneho abasubirize kimwe
ego murakoze
samuel ikaze mu kiganiro muri sanga samuel samuel ntabwo tukumva reka twakire manuel manuel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ye urahagana he
ni burundi
ye ngaho komeza
ndabashimiye bwa mbere ko mumpaye umwanya n'umurongo
hanyuma kuri uwo muhanzi icyo nashaka kumwibariza ubwa mbere nashaka kumutera intege bandanye hinyanyura umuziki rero urabona ubu ubu iki gihe ubuzima buragoye abantu benshi bariga bakabura ubuzi hanyuma mugabo ikintu nagomba ndamubaze icyo gikorwa cyo kuririmba aba yagitanguye ahejeje amashuri cyane yakigiyemwo ataraja ku ishuri ikindi nacyo nagomba kumubaza abahanzi benshi na cyane cyane no mu burundi iyo batanguye icyo bita ngo kuvuma ni ukuvuga kumenyekana cyane bavuga ngo bakorana ngo n'abafurimasoni cyangwa abailuminati wewe akivuga ku iki hanyuma ibisigaye mbega hari ishuri iyo biriho yigisha abantu bakiri bato bato kugira ngo bakure bazi guhinyangira umuziki nabo cyane mbega ibikorwa akora abona biramuha umusaruro kugeza aho abona yuko hari abandi bantu bashobora kubitumiriramwo bakabyihebera nyine akaba aribyo bakora gusa urakoze nagomba kumubaza urakoze cyane manuel bwana masabo akanya ni akanyu mugasubiza ibibazo by'abateze amatwi ijwi ry'amerika
reka mpere kuri uwo nguwo manuel wowe ubajije utubazo nka dutatu cyangwa tune arangirije ku kibazo cyo kuba ngo ese abantu bashobora gutungwa na muzika niko mbivuga ngenekereza abantu bashobora gutungwa na muzika mu by'ukuri abantu batungwa na muzika ni benshi cyane ahubwo ni uko gusa mu bihugu byacu ibihangano bidahemba ba nyirabyo ariko ubundi ubucuruzi bw'indirimbo ubu ngubu cyane cyane ko byagiye no kuri za interineti noneho ubucuruzi bw'indirimbo ni indisitiri ikomeye cyane ni imwe muri za indisitiri rwose kandi zihora zivugurura ku buryo ni nacyo twari tugamije igihe twakoraga ibintu byo kugira ngo turebe ko itegeko ryashyirwa mu gihe tugezemo itegeko ryo muri mirongo inani na gatatu rigeze kuvuga mbere ni kimwe mu bintu byari byampagurukije kugira ngo turwane ku burenganzira bw'abahanzi ariko nyuma muri za domisenke hariya ndi muri iriya komisiyo ni kimwe mu bintu twakoze kugira ngo hari nk'ibintu byavugwaga mu itegeko kera byari bitagezweho bitana byarasigaye inyuma wara icyo ngicyo rero ni ni ikintu kimwe nuko byumvikane neza ko ubuhanzi bushobora gutunga umuntu ariko hagomba kuba hari mbese urwego rw'amategeko rukurikira kandi ashyirwa mu bikorwa kandi ingingo zose mbese zubahirizwa hakabaho no kuvuga ngo abahanzi ubwabo bagomba no kugira amashyirahamwe bajyamo atuma nyine ibihangano byanaka bimenyekana bikaba bimwanditseho bakamenya abazamusimbura abagomba ku aramutse ategiha atakiriho bityo bityo bityo n'ibi bintu biri muri rusange na jugujugu na vuruguvurugu vara hari n'akandi hari n'akandi yabajije ko muri iki gihe babyita ngo ni umuti kujya mu bapfumu cyangwa se kujya gushaka nari ntarakigeraho nari ntarakigeraho ariko ikindi yarabajije nanone ndakigarukaho ihangane ibintu by'amashuri amashuri ya muzika amashuri ya muzika rero burya nta hantu atari nta hantu atari ariko biterwa nanone n'icyo ushaka kuko nko mu bihugu byateye imbere ubwo muzika bawukora barawiga bagakurikira neza bagacukumbura ndetse bakiga umuntu akiga nka muzika runaka kuko hari uburyo bwinshi hari ubwoko bwinshi bw'imiziki noneho ariko akaba yanahabwa n'impamyabushobozi ndetse akaba yanabikoramo na nyuma rwose bikaba ari ibintu bihembwa kuko ekonomi z'intangaha mbese uko zimeze ni ziba zifite ireme ni ibintu biba bifite ireme ntabwo ntabwo ari vuruguvurugu nk'ibyo wacu amategeko yari ahari ndetse natwe turigisha nanjye ubwanjye ndigisha njya nigisha abana abana rimwe na rimwe biga muri za konservatwari hano bakaba ariko noneho bakeneye gushyira mu bikorwa mbese puratike puratike gushyira mu bikorwa ibyo baba bize mu buryo bwa teori cyangwa se biga n'igikoresho runaka ariko nkashaka kugira ngo ndebe ko nabihuza na n'indirimbo z'iwacu kugira ngo n'ituba tutakine hari zoye kuzazima ibyo ngibyo rwose birakorwa ariko nyine bikorwa mu ntege nkeya abantu baba bafite ariko bigiye bihari ni ukuvuga ngo ababishaka yabibona ikindi rero bivuze ngo biriya bijyanye na bya iluminati n'iki ntabwo byo ntacyo mbivugaho kuko umuzika kuva nawukora agewe ntabwo nigeze ngira abantu baza kundeba ngo bashyire mu masekite nk'ayo ngayo ntabwo ntacyo mbiziho rwose ngira ngo wenda ni nko kwa kundi bavuga ngo umuntu ngo arakize ngo buriya ngo amafaranga ngo ayavana ngo mu kuzimu ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu nabifiteho ntabwo nabigiraho
birumvikana noneho tugerageze mugerageze kunyarutsa amasaha ntabwo arimo kutubanira neza hari undi nanone ben yavuze
n'igihe natangiriye muzika afite muzika nayitangiye navuzaga ingoma muri pirimeri ya ngoma y'isaha hanyuma ngeze muri koleji mpita nkubitana na kagitare gato kitwa banjo maraho igihe gitoya mpita ntangira gitare nyifata gutyo nyine ndayiga rwose kandi twayigaga mu buryo bwa sorofeje mu buryo buhambaye naho ngaho nabitangiriye nayo ifite imyaka cumi n'ine nyigira muri ngira muri koleji wabara
ben yabajije ati bijyanye na ngira ngo ni ben ronje mfite no kuvuga ngo indirimbo ngo ikaza ngo ikavugwa ngo hanyuma ngo ikibagirana ibyo ngibyo rero sinzi ntabwo indirimbo z'ubu ngubu hari ubwo ziba zitajya mu mizi y'ibintu nka kuriya ngo ufate nk'umusizi nka rugamba ufata ibihangano bye ukabona ko biba ari ibintu bicukumbuye kuko yitondeye ahandi ubundi kenshi ari indirimbo zo kwidagadura indirimbo zo kwidagadura rero ntabwo zagira uburambe nk'ubw'indirimbo zirebana na mbese no gusesengura imibereho y'abantu ntabwo rero kandi zisohoka ari nyinshi noneho ubu ngubu nyinshi cyane ku buryo rero abantu abaririmbyi ni benshi cyane abantu ni benshi cyane ugereranije n'igihe cyacu ku buryo rero birumvikana ko indirimbo ntabwo za harimo icyo kintu cy'ubucuruzi nacyo kigomba kuzamo kigomba kuzamo ni ukuba bigahararwa bikavaho hakaza ibindi bityo bityo bityo ni uko nguko kugira ngo na wenda twakumva n'undi ushaka kubaza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa wacu ni masabo nyangezi reka twakire ishimwe ishimwe uraho
muraho muraho yego wakoze kwihangana ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo mbaza uwo musaza yego nibyo barakoze bakoze indirimbo zitwigisha ariko se iyo bashyize kuri porosantaje bakareba uburyo amaradiyo cyangwa se amateleviziyo n'ibindi bitangazamakuru uburyo byitabira gukina indirimbo zabo n'iz'ubu ngubu babona itandukaniro ririhe none se abahanzi b'iki gihe bo bakora iki kugira ngo bakore indirimbo ziguma ku isoko igihe kirekire
aha urakoze cyane shimwe reka twakire na gerard
kuma kanya
gerard
rero ndabumva ndamugize umutumire mu izina ry'imwami yesu kirisito yego ukomeza ikibazo cyangwa igitekerezo
ndahimbawe cyane kumva yuko uwo mu- uwo mu- umutumirwa arimba indirimbo ziruhura abantu zica inzo y'imana ibyo ni byiza kugira ngo abantu bave mu byaha barimo no mu bucakara mbere buye no ku- no gukunda imana ntabwo ntabwo tukumva neza ntabwo tukumva neza gerard tubabarire reka we
hano we
hano ndabumva eh komeza
ndashaka gutimira uwo muntu uwo mutumikwa wewe yiyumvise cyumviro cyo kuririmba izo ndirimbo ziruhura abantu kugira ngo abantu ba- ba- ba- bagire abantu baruhuke mu mutima bamenye umurongo Imana.
wa gerard ntabwo umeze neza reka twakire eric
mwiriwe neza muraho cyane eric
muraho neza amakuru yanyu amakuru ni meza urahagana ndamukiza umutumire ndi kigali eh arakumva umutumire komeza ikibazo cyangwa igitekerezo yego ikibazo cya mbere nashaka kumubaza
Mm.
twamaze kumva yu nyinshi muri muzika akarusho canke ikintu yoba amaze gukora mu bahanzi bagenzi we nk'umuntu w'inararibonye muri muzika cerekana ko eh, icyo icyo yakoze ko kiba kiratanga umusaruro mwiza ikindi nabyo mbere ko amaze igihe cyinshi muri muzika mu gihe tubona ko hariho benshi barimo baravuka ariko baraza bamusubirira nyuma hari abo ariko arafasha kugira ngo niyo ava muri muzika bazamusubirire kugira ngo indirimbo ziwe zizagume zifite agaciro
urakoze cyane eric reka ture- duhe umwanya mutumirwa asumize ibibazo byanyu
reka reka reka mba- mbere kuri eric ubu ngubu nyine Mhm.
Eh, ibyo eh, ibyo by'akarusho yavuga abaza akarusho ubundi mu by'ukuri umuntu akora eh, muzika nayikoze yewe ari ari uburyo bwo kwi- kwishimisha kwidagadura nicyo cyari icya mbere ntabwo ari yari porofesiyoneri cyangwa ngo ngende ariko no kuba bimeze gutyo eh, akarusho ka mbere twashyizeho muri- na- na- n'abo twakoranaga ni akarusho kerekeranye n'ish- n'ishusho y'umu- y'umuririmbyi twari turirimba tuvuye muri univerisite turi mu mirimo inyuranye ndetse yo hejuru ariko tukavuga tuti tugiye kuvanaho kiriya kintu cyasa gihobe eh, mu- muri sosiyete ya- y'abanyarwanda bamenye ko umuntu ashobora gukora muzika nk'uko ukora siporo nk'uko ukora ukina teyatere nk'uko mbese ushobora no kujya mu bindi bintu by'ubukorikori eh, icyo kintu eh, ngira ngo abantu bazacyumva eh, wenda tutari nagihari ariko cyo cyo numva twaranakigezeho eh, ku- ku gipande kuko hari hasigaye noneho eh, kandi iyo ni ingingo ya kabiri hari hasigaye guha eh, abanya- muzika n'ibihangano eh, kubiha eh, intuza biriya by'amategeko bika- bikubahirizwa bikubahirizwa uburenganzira bwa- bw'umuhanzi bukubahirizwa ibyo nayo ni intambara ikirimo kandi ntabwo ngira ko izasubira inyuma kuko ni- ni- ni- ni iki- ni- ni urugero rw'uko mbese iterambere icyo bavuga iterambere iyo bavuga iterambere nabyo birimo ni ukuvuga ngo igihugu gihemba abahanzi kiba gifite uko ki- giteye imbere rwose Voilà. ibyo ibyo ni ibintu eh, ni ni ibintu eh, wenda bizagaragara gahoro gahoro ni wenda n'abantu bantu bazanabyandikaho voilà. ibindi rero byerekeranye no gufasha abamisisiyen b'abajene ba- ngo nta- nicyo dukora gusa ubu ngubu ngubu mfite eh, aho ndi mfite abasore tu- tu- turirimbana Eh, kandi i- i- icyo mba nkora ni ukugira ngo eh, ba- ba- bafate eh, bafate indi- indirimbo za- zi- zacu zitazasigara ziri zita- zarazimye zitazazima zi- bitewe n'uko twende tuzahoraho natwe nabo ntibazahoraho yego ariko zongere zifate n'intera nka kuriya urabona nka kuriya makanyaga yabikoze mu mugenzi wacu buriya byari byiza cyane biriya ukuntu ni urugero udashobora gusubiza inyuma niba wabigira ute twanamushimiye cyane kuko nyina ko yajemo akanarizimbana n'abariya bajene noneho indirimbo zigafata indi indi sura ijyanye n'ibigezweho ariko n'ijwi rye rikaba ryumvikana kandi ukumva ko zavuguruwe ni uko nguko n'ubundi ibyo gufasha nicyo kidushishikaje nicyo kidushishikaje kandi cyane cyane dutekereza ko tutazanahoraho ko nyine hazaza abandi bakomereje ku byo twatangiye ariko nacyo cyifuzo mbese hanyuma harya hari undi wabajije ishimwe
pardon ishimwe witwa ishimwe nawe yari yabajije avuga ngo ngo ngo ibijyanye na- na- na porosantaje y'iki
we ngira ngo ya- ya- mwari mwabivuzeho mbere ya- ni ku- ku buryo indirimbo zikunzwe z'ab'iki gihe n'izindi- n'iza kera uko zari zikunzwe hanyuma aza no kuvuga ku cyo ku nama mwagira ab'iki gihe kugira ngo indirimbo zabo nabo zi- zikundwe nka mbere
Yeah, ariko nyine urumva nyine ntuza yarahindutse mbese na abazumva n'uburyo zumvamo yarahindutse ubu ngubu biranyanyagiye ahantu hose ariko eh, hari indirimbo ishobora kuziga igaca igikuba ika- abantu bose bakayikunda Eh, hanyuma eh, ika- ikasa naho haje ibindi bi- nanone bikaza bi- biri imbere Eh, ubwo ngubwo byo nta kintu nta kintu umuntu yabihinduraho ariko umuhanzi we ubwo yahimbye yahimbye indirimbo eh, ayihimba kugira ngo ihoreho ikomeze eh, ndetse ni- nihagira n'uzayivugurura azi- izavugururwe ariko ari bya biteke bwa butumwa eh, bwari burimo eh, na- na- na- n'iforomo eh, ya- ya- ihaye ibyo ngibyo bishobora guhinduka rwose ariko ubutumwa bwo bugakomeza bukaba eh, bwa bundi ni ukuvuga niba ari igisigo ni igisigo ki- ki- we- we- uretse ko gishobora no kugera mu matwi y'abatacyumva eh, kandi nabyo si ngombwa ko abantu bumva ibintu byose ijana ku ijana Eh, ni- n'iyo byaba biruhura gusa bikaru- bira- uwo murimo bikawukora ni ki- ni- byaba ari byaba ari iki- ari byiza Voilà. Na- ntabwo rero eh, nta gisubizo ki- gishikamye cyangwa gifatika kindi namubonera Eh, nko kumbwira ngo ngo ngo eh, ikigereranyo nta icyo na rwose na na- nabo bajye bagereranya ba- ndetse nibiba ngombwa eh, banatanga ibitekerezo ku- kuri za rezo aho bagiye bari eh, hanyuma abantu baganire ku ku buhanzi Voilà.
Eh, ndagira ngo nisegure ku bakunzi b'ijwi ry'amerika tudashoboye guha ijambo ni benshi ni benshi harimo abarimo kwandika bavuga bati turasaba uwo muhanzi azakora n'indirimbo na byumvuhore abandi bakabaza batese azaza mu rwanda ryari abandi bati indirimbo ze turazikunda cyane ibyo bwo bwose ni ubutumwa turimo kugenda tubona ariko sinari nzi ko isaha ishobora kuba ngufi bigeze ahangaha ndabona dusigaranye hafi iminota itandatu gusa ah, bwana masabo eh, nanjye ubwanjye nari nifite ibibazo byinshi nashaka kukubaza ariko nk'uko nigeze kubivuga ntabwo ibibazo ah, muri icyo gihe cyose umuntu afite kuri muzika yabirangiza ariko hari akabazo bajya bavuga ngo ni akabazo k'amatsiko muri mirongo inani na gatanu wigeze kwatura ubwira gitari yawe ko ariyo nshuti ugira eh, mu ndirimbo yitwa sarigoma ngira ngo hanyuma ukurikiranye amateka yawe n'amakuru y'ubuzima wagiye unyuramo hari ahantu wageze eh, hakomeye eh, uri kumwe na gitari yawe mu modoka eh, muri kumwe eh, ndetse n'ubuzima bundi nyuma wabayeho wari kumwe nayo ndenda kubaza iyo urebye gitari yawe ku gatebe wayigeneye hahandi umuntu ayirambika ni ikihe kintu cya mbere kiza mu bitekerezo byawe
gitari rero buriya ni nka ni ni umwe mu baririmbyi bakeya ba- bibuka kuyi- ku- kuhindukira bakayireba bakayibwira naririmbiye indirimbo nka zingahe kubera ko kuri ngewe ni ni yabaye umuhuza wanjye n'abantu ni ukuvuga ngo si igikoresho gusa ariko ni ni n'uburyo bwo kugira ngo nshyikirane n'abantu ubu nashobora kuba naranditse ibitabo handika ibitabo bizasomwa n'abazi gusoma gusa ariko nahisemo gukomeza gushyira imbaraga mu bintu byo guhanga ibihangano by'indirimbo kubera ko byari binanshimishije ubwabyo byari binshimishije gukora melodi ukayishyira hariya ukazana ibitekerezo ukabishyiramo kandi ngashyiramo ibitekerezo bibanisha abantu kuko muri rusange mba nshaka ko uko twakoroherana kwiga koroherana kuko abantu babifite imiterere itandukanye ariko ye mbona abantu batoroheranye byahinduka ishyamba ubwo rero ubwo rero ubwo butumwa ni ubutumwa bwa mbere ngeza ku bantu mbicishije mu ndirimbo mbicishije mu ntanga yanjye ya gitari icyo kintu rwose n'icyatsi nanarekera aho ngaho kirahagije ngira ngo ndagushubije yego uranshubije amasaha aragenda tujyana reka noneho nse nuguha umwanya wo kugira icyo uvuga niba hari ubutumwa ufite dusigaranye iminota ibiri gusa niba hari ubutumwa ufite ushaka kugeza ku bagukunda bakunda ibihangano byawe yaba aho babikura cyangwa se ubutumwa bwihariye wumva ufite ku mutima akanya ni akawe
ubutumwa bwihariye rero ni bwa bundi nigeze no kuvuga bindi ku mutima ni ukuvuga ngo abanyarwanda abarundi bene wacu mufashe ubuhanzi guhabwa agaciro guhabwa agaciro twe twavanyeho ikintu cy'uko umuhanzi ari isagiho ariko ntabwo bihagije kuba amategeko arahari kandi twayashyizeho ni amategeko ashingiye ku byo isi yose igenderaho amategeko nimufashe kugira ngo umuhanzi yewe kwandavura abone ikimutunga ahereye ku bihembo ahabwa n'amategeko icyo kintu rwose ndagisaba kandi ni ukuvuga ngo niba ushatse gufata indirimbo y'umuntu uyifate ariko ikubere mbese inzira yo gushaka noneho kugera kuri orijinali ku ndirimbo orijinali izatuma uhemba umuhanzi icyo kintu kiri imbere cyane ikindi rero abajene bazamuka mukomeze muzamuke rwose ntihagire ibibaca intege mugani ngo ntihagire ikibakanga ntihagire ibibaca intege mugire mukore metirize mugire metirize ya tekinoloji zigiye ziza noneho zibabere uburyo bwo kugira ngo ibitekerezo byanyu mbese no kwidagadura kwanyu
bwana masabo nyangezi urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi ry'amerika umwanya ntutubaniye ariko turagushimiye cyane n'ubutaha ntitukuyambaza nyabuna uzatwitabira ndahari rwose muzatongeraho namwe inshuti muteze amatwi ijwi ry'amerika turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye n'abagize uruhare muri iki kiganiro nshimira abari ku buhanga bw'ibyuma na fatu arimasi karara wadufashije kwegeranya amajwi reka dukomereze cyangwa se dusoreze kuri kavukire ya masabo nyangizi
ese waraye wiriwe muvandimwe harabanje kazi imihanda kateripirari iratogota isambi irayishishimura ihatatamura amabarabara atandatu bw'inzu yanyu isigara inegetse ku mugina bw'inzu yanyu isigara inegetse ku mugina kavukire fata utwawe gawimuke